our oga atiku abubakar he don clear he don give everybody he don give us reasons wey be say hey wey be say all this issue of zoning zoning zoning wey be say we no need am for this country he don give us some instance some examples he come talk say hey all dis thing wey people dey talk say eh na from south na im the president suppose come from na from north oh na we go dey retain power he come talk say all dis thing no matter he come talk say where the president comes from in the next election say he no mean the best thing be say the person wey be saying im dey capable na that person we suppose to put there and support in case you no forget say this same man in dey contest i mean in wan in have the mindset of of contesting for the next uh, wey dey call am for the next president for 2023 so he don give us some instance say all these things wey we dey fight on say ah make satan all region too make dem try make dem taste uh, president also say north don try for like eight years now e don dey reign say make south people also make dem try am in case you never hear how article talk am how article explain some things how article give us many examples many reasons wey be say we no need to dey to dey drag the issue of uh, zoning say <laughs> say make everybody just conclude bring heads together and support only one person wey we know know say if you do am very well abeg i go show you the video shortly make you watch am. where the president comes from has never been the problem of Nigeria. And I can cite examples. Neither will it be the solution. There is no such thing as a president from southern Nigeria or a president from northern Nigeria. There is only one, a president from Nigeria, for Nigeria, by Nigerians. Talking about inclusions, I would like to see a new national working committee of our party, our great party, that has sizable numbers of our youth and women. The decision of NEC today will either see us PDP into the villa in 2023 or not. Since the inception, this party has faced serious challenges and have risen above sentiments to solve those challenges and moved forward. Now let me come to historical events which I said I was going to cite. Those of us who served in the Constitutional Conference, which drafted the current constitution of Nigeria, should remember that after we finished drafting that constitution, we all met as members of the Constitutional Conference and resolved to correct the injustice that was done to a particular part of this country. And we said, in whichever party you found yourself, your presidential candidate must come from the southwest. Because Abiola had won election, it was annulled. Not only was it annulled, he was killed. So we all agreed as members and we went out of the constitutional conference and we formed our parties. Those of us who formed PDP formed PDP. Those who formed AMPP formed AMPP. Those who formed AD formed AD. At the end of the day, two alliances, two parties emerged. PDP picked General Obasanjo. AMPP AD picked Olufalaye. This is to show you that Nigerians have a sense of fairness. Professor Jerry Ghana, is that not what happened? More or less. Distinguished members of NEC, in 2003, all the PDP governors, McCarthy is here and some of them, met at the villa and said they were not going to support President Obasanjo for a second term, that I should run. I now referred them to the resolution of NEC, where NEC decided that power should remain in the southwest for eight years. How do you now want me to go against the resolution of NEC? and I turned it down. And we moved on. So, this country has a sense of fairness. This country has a sense of justice. This country has a sense of fairness. Therefore, this thing that is inbuilt in our party, we should be able to use it, to imbibe it, to make sure today's deliberations and in the best interest of our party, in the best interest of Nigeria, which will ultimately give us the victory that we yearn for to go back to the villa. Now, what's see Atiku get for us? na him be that so he don talk him mind say no be by say by zoning or by zoning or by anything say na by say the best person wey fit become the next president wey be say the person dey gallant na him dey want for the next <laughs> election me i dey think this thing say you know say if all the southeast governors and southeastern come agree say make this zoning work e you, you know say someone like atiku he no go get chance to contest again for the next president <laughs> are you thinking what i'm thinking the thing say this man all this thing wey he talk though na fact i i actually grab some things from wetin he talk say no be oh, by zoning you know say the last one wey be say we do na by zoning and na this thing dey kill us most say zoning and religion region na im dey kill us most for this country say ah na my tribe na my tribe if you do am let's let's let's vote for him na my tribe na my tribe that's wetin we do wey con cobalize us like this. wey turn us to this. wey con turn our economy to this thing i agree with am but this thing wey atiku talk na democracy na im we dey do make we try another region too get am make we try another region we don try one region wey be say the thing come lead us like this. make we try another region i know say na for him belle im dey fight for i know say anytime wey politicians talk, if the thing if that thing no go favour them, they no go talk am They no go talk am at all if that thing no go favour them, they no go talk am and one of dis tin wey be say i dey look this, one person talk yesterday say make all dis our leaders make dem stop all dis thinking of dis uh, elections wey be say in dey come make dem stop to dey think about it make dem fight for di economy of dis country first make dem fight for di security of dis country first before they can be thinking of any election in case you no know say now all dis our leaders now dem no talk about all di killings wey dey happen again actually dis article you know say of recent now dis man don dey tok of recent e don dey talk of recent This article you know say last time e talk say make the youth no even think of uh, say uh, make the youth no even think of uh, contesting for the president say uh, na the elderly man na someone like them na na elder person fit contest say make the youth just get, try to gather people together to vote for the person wey be saying. like i know say the thing go lead to this thing wey be saying him talk today where I show you the video of recent now. I, I know say him go lead to them say now for him belle for him pocket in they fight for. What can imagine now? No, but just imagine now. Make all our leader. I never hear for once we say Atiku go talk about all the killings where they happen for this country. He know they talk. He know they talk. Of recent now, he just he just they talk now. He they talk, talk, talk of Big All the killings where they happen before. I never hear him talk for once. But when election and they come now, all our leaders now, they come become active. They become active now. No problem. Waiting now see to waiting article talk <laughs> about this zoning or no zoning. Should the power remain where it is or we should zone out or we should move am to another region make another region also try am i know say this miyetti allah people too although this all these people dey talk dey talk say say na say na their region not talk say na their region the power go stay south dey talk say ah ah no we too must vote for na our region that power must come so they dey fight fight for power now atiku don talk say fighting for power no mean anything zoning no mean anything say make we just vote for one person be say if you do am so wetin natinko talk wetin atiku talk make we dey shift the power or make we just pause the power where the power dey right now make i hear your opinion <laughs> as usual my name na mc top secret see you in my next edition thank you.